sagantaan kun magaalaa finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa adventistii addunyaarraa sagalee abdii afaan oromootiin kan isinidabarsudha.
harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundaati isiniif haa baay'atu jechaa sagantaan nuti har'a qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa dhuga ba'umsaaf sagalee waaqayyoo ta'a gara sagantaa dhuga ba'umsaatti ta'a dabarru.
akkam jirtu dhaggeeffatoota sagalee abdii nagaan waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu kun raadiyoo waldaa adventistii addunyaatiin qophaa'ee karaa sagalee abdii kan isiniif dhiyaatu sagantaa dhuga ba'iinsaati arras akkuma kanaan duraa keessummaa keenya kuulaniif iyyaasuu wajjiniin istuudiyootti argamneerra egaa kanaan dura turtii kanaan duraa keessatti kuulanii qofa utuu hin taane iyyaasuunis walii wajjin rakkina kuulanii baachaa tureera mee garuma saattanis hin deebisaatii nu faana tura.
Olloonni maal naan jedhanii yee gurbaa naan jedhani amantii mataateetoo jirtu utuma waaqayyoon kadhattu ati maaliif mana yaalaa hin geessitu duuteettiin. Biddeen gaddaa nyaachuu barbaaddee imaan mana yaalaan geessitu mucaan kun akkas dugdi ishee gadi cittu maal sitti fakkaataadhani amma deebinee waaqayyoon kadhanne kottuu koo beeku haa ta'u miin dhandhaa seexannis nuti dhugaa baanee dhaga'e fakkaata mee kottuu nannaan jedhe hanne buufata fayyaa kana geenye dookteeronni yookiin narsoonni hin tataa'u warafaan hin jiru amma qabannee dhaqnee kaardii mana galmeedhaa baasee isaanitti kenne. qabatanii macal jedhanii tataa'u hin matataa'u namoonni maaliif dhuftanii nuun jedhu hin jiru kaarni baafnee hin mateenya inni ilaalu bakka amma teessee isheenis dhukkubni onni jedhe maalii jarri kun maaf ta'anii na ilaalu anoo cinqamaan jiraatte itti siiqeen dookterii ta'etti itti nime ishii qoynan fana eeginaan jedhe otuma akkatti teenyu naannoo isaatii walakkaa geenye sanaan booda mucaan kun maal jette ilaameetti anaa waaqayyo sitti na fayyisuu hin barbaanne hin barbaadu hin barbaadu asumatti iyyaa lamoonni nan gala yoon du'e nan du'atte kaatee baatee sokkite as deebi'een itti gaafatamaa isaanii gaafan gaafadhu sanaan booda as dhufee maal maal jedhee haasa'anii maalee yaaluudhaaf nuti akkas akkas ture maal maal jedheen walitti qabatanii sanaan booda isheen baatee sokkite hin galte duubarra yeroo hin galu jilbeeffattee waaqayyoon kadhachaa jirti battaluma sanatti waaqayyoon kadhanne ameen jennee yeroo lafa sanaatii ol kaanu dhukkubni ishees achumaa kaasee qaxii marraatii cite guyyaa gaafa sanaallee dhugaa bahiinsa keenya irratti naafaa kaasee akka isheen dhukkubsattee nuti. immoo isa waaqayyoo nuuf godhe sana immoo akka deebistee bishaan itti naquu barbaadee ture waaqayyo immoo nu gargaaree ammas horii keenya mana yaalaa keessattis illee waaqayyo hin goone kanaaf ammallee wanta kadhannuuf wanta goonu tokko daawwit wareegaan akkuma kadhadhe jedhee akkuma kadhatu waaqayyoon nullee akka kanaatti yoo kadhanne waan waaqayyo nurraa barbaadu hundumaa yoo goone dhukkuba akkamitti illee fayyuu dandeenya jechuu barbaadeetaniin isa kanarratti kanarraa kaasee obboleettiin kun waaqayyo ishee gargaaree sadarkaa kanas geessee barumsa ishees xumurtee nus kun ogaa dhugaa bahiinsa kana fakkaatu qabanne iddoo kanatti dhiyaanne isa kana nuuf godhe isa ija keenya nu banee isa namattis nu dabalee akka kanaattis isa galateeffannu isa nu godheef galata jechuun barbaadaanii waaqayyoon galanni isaaf yaa ta'u obboleettiin kun. Deemsa mitii fardarraatii qabaadhaan buuti turte amma garuu sa'aatii shan ja'a sadii afur konfireensii baadiyyaa deemte hirmaatti yeroo isheen galtu na sodaatanaan ture garaan koo baqaa gochaa waaqayyoo yeroo ilaalu immoo akkaataa ittiin dubbadhee garaa waaqayyoo ciibsuu yookiis iddoo ga'uun nan dhaba kanaaf dachaamatti galanni waaqayyoof haa ta'u jechuun barbaadan.
waaqayyoof galanna ta'u amma mee wanta ta'e dhaga'een ture dhuga ba'iisa keessan keessaa tuwaasofnu ati duraan kirrii kan biraa kaasita hojjettee akka fiixaan baafte tajaajila faarfannaa akka qabdu nu himteetta kuulaniinillee akkasuma yeroo itti faarfannaa duraan hojjette si gargaareera itti tajaajila keessatti ergasii sakka tajaajilaa jirtan bareera amma hojii faarfannaa kana maalirra geessaniif tottan gootan.
isa kanallee. waaqayyo si eebbisuun jedha buleessi koo gammachiisi yeroon dura baase egaa achiin hin badiin kaasitti kan haalattiin deebiftee lammaffaallee hojjettu haala mijeessi faarfattoota akka keellee walitti qabi maal maal naan jedhe buleessi koo gammachiis jaafee kutaa reediyoo kana keessatti yeroon dhufee dhugaa ba'e jajjabina addaa naa kenne ture hinaaffaan koonni guddaan maal ture faarfattoonni keenyi. faarfatu baay'ee yeroo dadhabnu immoo hin jira faarfannaan humna guddaa akka inni qabu gaafa dirree warri filisxeemotaaf israa'eloonni gooliyaadee fi saawul gidduutti ta'e israa'eloonni faarfannaa guddaa faarfatanii faarfannaa guddaa gaafa sana faarfataniin illee humni diina israa'elotaallee akka inni gombifame gooliyaad fuula isaanii dura sunillee keessa koo jira faarfannaan humna akka inni qabu anillee kennaa dhimma faarfannaaf kanaan dura dhugaa ba'eera Hawwiin konni guddaan obboloonni koo na duubaan faarfatan na waliin faarfatan wal jabeessinee jabaannee ergama kana galmaan geenye dhufaatii kristos akkaataatti saffisiif hawwii koo ture sana keessatti waaqayyoon nan kadha ture ergan kaasittii kana baasee haalonni baay'een dhimma kaasittii kana irratti na mudataniiru sanaaf mudatanillee ergaan sun hamma waaqayyoo na gargaaree anis deemsiseera waaqayyoos hin deebine faarfachaa man jira sana keessatti egaa. walga'iin dargaggootaa akkuma sila jedhame waldaa xaabiyaa gariillee irratti jira ture jiidha jedhaani yeroon kana laaluu faarfattoota baay'eetu immoo jiru naannoo keenyarra amma fakkeenyaaf daa'ima diira malikii isaanii jedhee kiraaraan faarfatamu mucaan sun xinnaadha bulleessisaa taamiruu kan jedhamus akkasumaan faarfataa inni illee amma adaamaa mana barumsaa irra jira kolleejjii obboleessa isaa bira ijoollonni baay'eetu jiru turan yoo faarfatan faarfattoonni kuni tokkummaan kuni yookiin sooloon kuni warri dhuunfaatti faarfatan kuni faarfatanii maal ta'u hin bittinnaa'u hin bittinnaamu wallee walitti hin qabamanii ture kanaaf. Waa tokko natti dhaga'ama bittinnaa'amuu keenya irratti maaliif walitti qabamne yaada tokkoon mari'annu faarfannaan keenya maal akka fakkaatu kennaa akkamii akka qabnu maaliif waliin hin gurmoofnu kan jedhu keessa koo na dhufe maqaa walii beenna malee seenaa waliin beennu turre faarfattoonni kun sanaan booda walgee dargaggootaa irratti paaster firoomsaa kanan mariisise hin ta'a walitti qabii warra dhuunfaa dhuunfaatti faarfatan kana walitti qabiiti waan jettu ittiin jedhinaan jedhanii sanaan booda gaa jechi obboleessa koo gammachiisis keessa koo jira paasteriin kunis jajjabina naa kenne ji'a lammaffaatti maqaa faarfattoota kanaa barreeffadheen na waame naannoo faarfattoota kudha saddeetiin waame faarfattoonni naannoo kudha lamaa dhufanii naannoon jaha na jalaa hafanii fagoo fagoo irra jiru isaanii.
Fageenya lafaarraa kan ka'e eeyyee sanaan booda isaanii walitti qabadheen maalta akkas goone tokkummaadhaa yoo hojjenne. faarfannaa isa qoba qobaa keenyatti faarfannu walitti finne iddoo tokkotti iddoo tokkotti otoo faarfanne waaqayyos nutti gammada tokkummaatti maal maal jedhee isaan obboloota koo nan gorse naa fudhatanii sanumaan ka'ee tokkummaa faarfattoota waldaa giriilleekki jedhamee zoonii giriilleekki jedhamee hin ka'e nama kudha lamaan kaanee utuma tajaajilluu utuma tajaajilluu ani egaa barumsaan gidduu isaaniitii mana barumsaa baakkoorran galee isaanis hin bibittinna'anii maqaan tokkummaa jedhame sunillee ittiin ka'amee hamma har'aatti illee ittiin hojjetamaatu jiru faarfattoonni yeroo sanaa gariin kee jiru gariin immoo duuba keenyarraa kan ka'an hinaaffaan dubbiin ijaarsi gaafa sanaatiin kan ka'e walitti qabamanii ijoolleen kun bara kuma lamaa fi afur keessaa biqiltuu qidaameerra konfirensii guddaatu ture paaster baqqalee garbiree faalleechi irratti argamaniiru paaster luqqaas faalleechi irratti argamaniiru gaafa sana barataan ta'ee haratorraa kan baratu saamu'eel taaddasee kan jedhamu yaada kana inni immoo gabaabsee koottaa isa faarfannu kana kirriitti hojjenna. jedhee inni immoo yaada ijoollee achiinii qabsiisee na waamanii bilbilaan na naqee achirratti yaada isaa bal'inaan haasofne tokkummaa faarfattoota kanaan sooloo faarfattoota kanaa walitti qabamne ishii jennee bakka maal goonannee buusii gaafannee buusiis waldaanis egaa ishii bakka isin erga kana yaaltu ta'een siin gargaarra jedhanii waadaa nuuf galanii bara kuma lamaaf shan kana keessa buusii namni ta'e bu'ee waldaan buusee faarfattoonni kun egaa walitti qabamanii wal arginee waliin faarfannee shaakala goone. kanan waaqayyoon galateeffadhu ammallee iddoo kana dhufe faarfattoota kana qabadhee naannoo faarfattoota sagaliiti. buleessi keenya daani'eel.
Buulanii dabalatee jechuudha. Buulaniinis nama tokko achi keessa.
Eeyyee isheenis achi keessa jirti. Buleessi koo daani'eel ruumichoo kan jedhamu addana jiraan inni immoo haala mana muuziqaallee nuuf fixee maal maal jedhee nu waame. Dhufnee iddoo kana gallee mana muuziqaas gallee haala hundumaas dhiyeessine. Gochaa waaqayyoo nuuf godhe faarfattoonni kuni haalli qilleensaatti jijjiiramuu danda'a mannu istuudiyoo duras argeera waan. waan baay'een na qunnameera kana keessatti egaa haala waraabbii kanarratti waaqayyo nu gargaaree haala addaatiin waraabame namichumtinni kaasittii kana nu waraabellee kirrii kana nuuf waraabellee baay'ee akka inni itti gammade faarfattoota kanatti tokkummaa isaaniitti faarfannaa isaaniitti humnaa ol akka inni itti gammade fuulduratti immoo ergaa akkamiillee faarfannaan kun akka inni qabu onnee isaarraa fottoskee guyyaa gaafa. nu xumursiise sana waraabee nu teessisee nu haasofsiise faarfannaan baroota kana dhiyaatanii faarfannaa waaqeffannaati garuu faarfannaa isin faarfattan baay'ee namaa jaadhiba jedhee orma innillee faarfannaa keenya keessattillee waa'ee ergaan ergamoota sadanii jira ergaa ergamoota sadaniillee maali jedhee gaaffii nu gaafate yeroo deebbii isaa laannee haajala ajaa'ibsiifate baay'ee waaqayyoon innillee kan galateeffatedha ammas egaa waaqayyoon nu gargaaree karaarra jirra hin waraabsifne malee kirrii hojjechaa jirra malee dhaggeeffattoonni keenyi lafa jiranii harka isaanii ol kaasanii waaqayyoon akka isaan nuuf kadhatanii fuula keenya duratti ganaa. qarshii baay'een nu barbaaduu danda'a aarsaa guddaa nu gaafachuu danda'a waaqayyoommoo ammas nu gargaaree inni amma jalqabame kun immoo gurra dhaggeeffattoota keenyaa bira akka inni ga'uuf abdii kooti hin ga'a jedheenis nan dhamana Kanaaf dhimmi faarfattootaa fi faarfannaa kanaan duranii jalqabees akka kanaatti jira ammallee seexanni isa kanarratti lola hin kaasaa lolli ni jiraata sanammoo waaqayyo akka nu moosisuuf dhaggeeffattoonni hadaraa ammallee kanan isaaniif jedhu faarfattoota kanaaf akka isaan kadhatanii isaaniin jechuun barbaada.
Baay'ee isaa eebbisu barumsa baay'ee baranneerra ammallee duubatti hin jenne jechuudha tajaajila keerraa duubatti hin jenne kuulanii dabalattee hojjechaa akka jirtudha. Isa duriirrayyuu caalaa kan hubadhe dhaggeeffattoonnis kana qabu. gammachuu maaliitu isinitti dhaga'ama yeroo lama taatanii faarfattan tajaajila waldaa keessatti namoota gargaaruu keessatti hojiima waldaadhaaf hojjetamu caalaattu tajaajila faarfannaa keessaniin kan ol qabate kulaniin isin faarfatti atiin faarfattaa akka isheen vookaalillee sagalee dabalataan si gargaartes bareera ammas kaaseeta hojjechuuf si wajjin argamteetti gammachuu maaliitu isinitti dhaga'ama kanaan kan ol qabate. Mee iyyaasus maaltu sitti dhaga'ama.
Ani egaa gammachuusaa kana jedhee ibsuu hin danda'u baay'ee hamma yaaduun ol ta'a gochaan waaqayyoonaaf godhe guyyaan obboleettii kana ijumaan argee kaasee hamma guyyaa har'aa kanaatti jechuudha xinnummaa ishee yeroo ishee argee kaasee nyaara ishee guyyaa gaaf tokko natti akkas butamu argee hin beeku keessumaa ergee ol kaadhimmannees kaasee immoo qooqa isa namni walitti badus nu bira hin jiru isheen baqqaa. Ani akka mucaatti ilaala malee akkuma gargaartuutti waan ilaalu hin qabu. Eeyyee natti dhaga'ama maaliif seenaa ishiin keessa dabarsitee waan waaqayyo waa'ee isheetiif naa godhe waan baay'eetu jira waan ta'eef galata addaatu jira waan ta'eef ammallee bakka waanan jedhee. Ittiin garaa waaqayyo cibsuun nan naba jechoota naba.
Galateeffattee jecha waan dhabduuf waaqayyoon galateeffattee.
Galannumti isaafaa ta'u isa kennaa kana nuuf kenne isa dhugaatii haalota baay'eetiin na jabeessite obboleettiin kun yeroo nabdii kutadhu yeroo waan tokko hamman kufuu yoo ga'ullee yeroo isheen bakka wangeelaan bakka haalota addaatiin kan isheen kadhannaadhaan wantoota baay'eetiin kan isheen na deeggartu kanaaf obboleettii kanas waaqayyonis baay'ee nan galateeffadha waaqayyo immoo akkuma jedhe haadha manaa taatu akka keefaafaa eenyutu argata kan jedhu anatu argatee jechuu nan danda'a.
gammachuu kana qabda jechuudha waaqayyoo gargaartu akkasii si ilaachuusaaf gammachuu kee akkasitti ibsita waaqayyoo na galatu kulaniisii maaltu sitti dhaga'ama iyyaasu wajjin faarfachuu fi waaqayyoon tajaajiluuf carraa akkasii argachuu keeffe.
ani waaqayyoon dachaan galateeffadha ilaalchi obboloonni yookaan immoo firoonni naaf qaban ture nama cimaa ta'e yookaan immoo miindaa baay'ee qabu miindaa gaarii kan qabu naaf yaadaniif yookaan naaf hawwanii turanii garuu kadhannaan kadhadhe immoo fiixaan kan naaf ba'e nama waaqayyoon jaalatu nama waaqayyoon kennaa isaatiin tajaajilu anaaf laate anaafis kennaa kennee tokkummaa keenya cimsuudhaaf waliif waan nu laateef kanaaf namni kun waaqayyoof waan gala jedhuu fi kennaa isaatiin waaqayyoo. waan tajaajiluufi samaa itti darbinee jiraanna lafarratti tajaajillee darbinee samaaras hin tajaajilla kanaaf abdii nan qaba guddaa nan gammada waaqayyoon nan galateeffadha jedheen darba obboleessa keenyaa girmaa illee kanan siin galateeffadhu baay'ee nuti dadhabuu keessan wajjin darbuu keessanii nu gargaaruu keessaniif siin galateeffadha waaqayyoo dachaa siin eebbisu ogummaa keessan ammarattiin illee siniif haa dabaluu jechuun barbaada.
galata isaa waaqayyoo fudhatu galatichi kan waaqayyooti ittiin uufuuf.
kanaaf galateeffachuun barbaada waaqa kootiinis kana jechuun barbaadu waan dogoggoree hundumaa isaa of kolchaa jecha waaqa isaan. Tole egaa dhaggeeffatootaa turtii iyyaasuuf kuulanii walii wajjin qabaattan keessatti sagantaa dhuga ba'iisaa isaaniitiin akka eebbifamtan ni amanna yeroo ittaanu kutaa kan biraa qabaannee isiniif dhi'aachuuf waadaa yommuu seennu kanarraaf jenne asumaan xumurraa nagaan nuuf tura.
turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti.
kabajamoota dhaggeeffatoota keenyaa sagalee waaqayyo dhaggeeffataa kan jirtan hundumti keessan attam jirtu maqaan waaqayyo barbaadan ulfaatu waan eegee yoo wanaan nu ga'eef sagalee waaqayyo guyyaa irratti nuuf kenname utuu walii wajjiniin hin dubbifatan yookaan immoo hin bariin fuuldura waaqayyo hunduma keenyaa fi gidduu keenyatti argamee hubannaa akka nuuf kennuuf kadhannaa gabaabaa godhanna. qulqulluu qulqullootaa mootii moototaa. gooftaa gooftotaa hangafa nagaa hundee jireenyaa erga bara dhaloota keenyaa jalqabdee hamma guyyaa irraatti nu wajjin waan taateef eegumsa nuuf gooteef gochaa nuuf goote hundumaaf maqaan kee barbaraan eebbifamu. Yaa Waaqayyo abbaa keenyaa sirraa dhaga'uudhaaf dhiyaanneerra gurra dhaga'u yaada fudhatu nuuf kennuun jaalala kee haa ta'u. Biyya lafaa kana moonee mootummaa barbaraa sanaaf akka qophoofnu nu gargaaruun jaalala kee haa ta'u. Maqaa gooftaa yesus kiristoosiin si kadhannaa nuuf dhaga'i. Ameen. Sagalee Waaqayyoo guyyaa irraatti kan walii wajjin hirmaannu kan jedhu iji dubbii isaatii akkana jedha. Ija koo gara gaarotaatti ol fudhadhee jedha. Ija koo gara gaarotaatti ol fudhadhee gargaarsaan koo eessa dhufee jedha. Eessaa dhufaa jedha. Faarsaa daawwit dhibbaaf afurtamii shan kudha shanirraatii akkanadha. Iji hundinuu abdiidhaan si eeggatedha. Iji hundinuu abdiidhaan si eeggata. Abdiidhaan gara kee ilaala. Iji hundinuu gara kee ilaaledha. Namoonni lama lama qabu ija. Lakkoofsumti namaayyuu baay'ee baay'ata. Namoota duwwaayyuu miti horiin illee asii ol ilaallatu. Bokkaa waaqayyoo akka inni kennuuf beeku waaqarraa gadi akka inni roobu beeku. Hin galateeffatu. Bokkaa sanatuu asheetti gaggaarii fidaaf simbirrootaaf. Bokkaa sanatuu marga lalisaa fidaaf saawwaaf. Kanaaf iji hundumtuu si eeggata. Iji hundumtuu si ilaala. Abdii kee eeggatu. Abdii kee ilaalu. Ija isaanii ol fudhatu. Akkuma nama dubbadhee ija koo gara gaarotaatti ol fudhadhee iji koo gara gaarotaatti ol ilaalee gargaarsaan koo eessaa dhufa jedhee gaaffii gaafateetu isa bantii waaqaa fi lafa uume waaqa biraa dhufa jedha. Dhugaadha. Isa biraa dhufa. Gaarota utuu hin ta'in tulluu utuu hin ta'in isa gaara gararraa jiru. Isa tulluu hundumaa gararraa jiru. Isa bantii waaqasaa sadaffaa irra jiru iddoo qulqulluu sana iddoo qulqullaa'aa sana bara baraan isa jiraatu isa biraa jira gargaarsi keenya kan nu gargaaru isa nurraa fagoo fagaata garuu nutti dhiyoodha baay'ee malee nutti dhiyoodha yaada garaa keenyaa beeka yaaddoo karaa keenyaa beeka dhiphina keenya beeka hir'uu keenya beeka hawwii keenya beeka fedha keenya beeka dhugaa dubbachuuf waan waaqayyoon dhoksinu tokko hin jiru waan itti mul'isuudhaaf immoo itti agarsiifnu tokko illee hin jiru. Hunduma isaa beeka. Waa'ee koo waa'ee mataa kootii na caalaa beeka. Faarsaa daawwiti dhibbaaf afurtamii shan kudha shanirraa iji hundinuu abdiidhaan si eeggata. Iji hundinuu gara kee ilaala. Atis soora isaanii yeroo ta'utti yeroo barbaachisutti isaaniif hin laatta. Nyaata isaanii yeroo barbaachisutti yeroo isaaniif ta'utti isaaniif hin laattedha. Mamni nama gammachiisa dhugaa dubbachuuf. Nyaata keenya kan nuuf guutu. Dhugaatii keenya kan nuuf guutu uffannaa keenya kan nuuf guutu mana keessa jiraannu kan nuuf kennu aduusaa kan nuuf baasu yeroo barbaachisutti bokkaasaa kan nuuf roobsu yeroo barbaachisutti qilleensasaa kan nuuf kennu meeqa lakkoofne bira ga'uu dandeenya horii malee tola nuuf kenna utuu horiidhaan bitanna ta'e eenyullee hin danda'u soorisa torbaatamii maan kan ta'ani tokkollee hin danda'u ati harka kee hin diriirsita fedha warra lubbuu qabanii hundumaas hin quubsita karaa hundumaas. Nama hundumaaf fedha isaanii hin guuttaaf jedha. Hundumaaf hundumaaf isa jedhu kana jala murmureera. Iji hundinuu jedha. Dhuguma. Jilbi hundumtuu siif jilbeenfatadha iddoo tokkotti. Jilbi hundumtuu. Gurguddoota yoo ta'anis gurguddoota ta'uu yoo baatanis yoo baratanis barachuu yoo baatanis kan saate yoo ta'anis kan saa yoo ta'uu baatanis jilbi hundumtuu isaaf hin jilbeenfata. Arrabni hundumtuus. Maqaa isaa hin galateeffata. Tun jaallatin. Baay'ee nama dhiba. Iji hundinuu ati harka kee hin dirrisita fedha warra lubbuu qaban hundumaas hin quubsiteedha. Lubbuu kan qaban hundumaa karaa hundumaas nama hundumaaf fedha isaanii hin guuttaaf. Karaa hundumaa nami biyya lafaa kanaa karaa hundumaa namaa guutuu hin danda'u. Hamma danda'e namaa guuta. Nama hundumaafis guutuu hin danda'u. Nama muraasaaf guuta. Inni iyyuu amma amma hin jiru amma amma yeroo kana fedha isaanii hin guuttaaf jedha karaa hundumaas nama hundumaaf hammam nama gammachiisa waaqayyo karaa hojjetu hundumaatti qajeelaadha hojii isaas hundumattis gaarummaa hin agarsiisa hundumaattis waaqayyo karaa hojjetu hundumaatti qajeelaadha yeroo hundumaa qajeelaadha hundumaatti namatti tola hojiin isaa hundumattis gaarummaa hin agarsiisedha waaqayyo warra isa waammatanii hundumaatti warra dhugaadhaan isa waammatanii hundumaatti dhiyoodha. Waan qoodee hambisuu hin qabu. Waan hiree hambisuu hin qabu. Biyya lafaa kana yoo fudhanne iddoo akkasii galee hojjechuun kan irra jiru dhiira duwwaa iddoo akkasii immoo galee dubartii duwwaa iddoo akkasii immoo ijoollee duwwaa dargaggoota duwwaa waan akkasiitiin hiramee hiramee hiramee hiramee hiramee ta'a.
Baay'ee garuu fuula waaqa duratti iji hundumnu jedha kan barates kan hin barannes gurguddootas xixinnayyootas sooressotas hiyyeessotas humna kan qabanis kan hin qabnes qoma hundumaatiif sagaleen waaqayyoo banamaadha karaan nu waaqayyoo hunduma namaatiif fedha isaanii guutuudhaaf. dhugaadha waaqayyo karaa hojjetu hundumaatti qajeelaadhaa hojii isaa hundumaattis gaarummaa hin agarsiisa jedha waaqayyo warra isa waammatan hundumaatti warra dhugaadhaan isa waammatan hundumaatti dhihoodha inni fedhaa warra isa sodaatanii fiixaan hin baasa inni fedha warra isa sodaatanii fiixaan hin baasa iyya isaaniis immoo hin dhaga'a. Isaan hin oolchas fedha garaa keenyaa waaqayyo irraa argachuun akka barbaannetti akka isa waammannetti akka isatti himannetti fiixaan nu baasuun kun waan guddaa kun sagalee guddaadha. Inni fedha warra isa sodaatanii fiixaan hin baasaa iyya isaan immoo hin dhaga'a isaan hin oolchas jedha. Waaqayyo warra isa jaallatan hundumaa hin eega. Warra jal'oota hundumaa garuu hin balleessaayidha. Sirratti nama gadi. Waaqayyo warra isa jaallatan warra isatti hiikan warra isa fo'atan warra isatti amanatan. Hin eega hunda isaan eega warra jal'ootaa hundumaa garuu hin balleessa foon kan uffatu hundinuus yeroo hundumaa bara baraan maqaa isaa isa qulqulluu haa eebbisu maqaan waaqayyoo haa eebbifamu. Warri foon kan uffate hundinuus foon kan uffate hundinuus yeroo hundumaa baruma baraan maqaa isaa isa qulqulluu haa eebbisu faarsaa dhibbaaf afurtamii shan sagalerraa waaqayyo nama hundumaaf gaariidha nama hundumaaf gaariidha waaqayyo. Hojii harka isaas hundumaafis hin ho'a. Waaqayyo nama hundumaaf gaariidha, arjaadha, garraamidha, gara laafessa hojii harka isaas hundumaafis hin ho'a. Raajii Isaayyaas 26 jalqabee kanedha. Isa garaan isaanii cimsee cimsee si amanatu sababii inni sitti of kennatuuf ati nagaa guutuudhaan hin eegda. Sababii si fo'ataniif, sababii sitti cimaniif nagaa isaanii hin eegdaaf. Guutuudhaan waaqayyo gooftaan kottaa yeroo hundumaa jiraataa waan ta'eef bara baraan isaa amanadhu. Kottaa yeroo hundumaa jiraataa waan ta'eef bara baraan isaa amanadhaa. Isa amanadhu isa waammadhu. Iji hundumtuu, fedhe hundumtuu, harki hundumtuu, garaan hundumtuu gara waaqayyoo ilaala. Gara waaqayyoo yaada. Gara waaqayyoo fedha. Maaliif waaqayyo hundumaa gochuu waan danda'uuf. Dinqii adda addaa dinqii gurguddaa cimaa gochuu waan danda'uuf har'allee gochuu waan danda'uuf yoo barbaadee yoo barbaadee fedha isaa hin ta'u malee yoo barbaadee namoonni biyya lafaarra jiran hundumti isaanii guyyaa tokkittiitti gara isaa akka deebi'an gochuu hin danda'a guyyaa tokkittiitti humna maalii qabu jireenya maalii qabu tokkollee hin jiru kanaaf waaqayyoo waaqa jabaadhaa waaqa amanamaadhaa waaqa gaariidha isatti of kennuu nu barbaachisa isa duukaa bu'uu nu barbaachisa. Kana goonee akka argamnu waaqayyo hunduma keenya haa gargaaru.
sagantaa keenyatti akka gammaddan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra bor sagantaa faarfannaa qabannee isiniif dhiyaannaa beellama keessaan nu waliin godhadhaa jechaa qopheessitoonni sagalee abdii waliin ta'uun nagaatti isiniin jenna nuuf barreessuu kan barbaadaniif ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 45 finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 45 finfinnee.
Aloo malee baadhaa, allee kana biisii. bicha qulqullina galee akkaataa roojaa kee namse ilaalee akkuma gornaanii keessaa tokkorraanaa warri afaanillee waan qabaanii naamne kataanaa hojii dhagee hojii dhugee haaraa gabatuu galaanqee. Raagabatu galaanqee. Guyyaa gammachuutiif guyyaa eebbifamaa saangee kokotaatiif hunduu eebbifamaa guyyaan sanbatichaa har'aa bofa mirtee haaraa baraanaafee seeraa taasiseefee guyyaan sanbatichaa har'aa bofa mirtee haaraa baraanaafee seeraa taasiseefee. Yaasambaticha qulqullina galee akkaataa roojaa kee naamse ilaalee akkuma gornaanii keessaa tokkorraanaa warree afaanillee waan qabaanii naamne kataanaa hojii dhagee hojii dhugee haaraa galfatuu galaanqee. Raagabatu galaanqee. Seeraa gosa dhugaa namni isa beekne baatoo koome dhimmi adeemsa isa beekne afaan saakee saalee gammaa bana roobsaa qodaa baina qabu kanneen beekuusaa afaan saakee saalee gammaa bana roobsaa qodaa baina qabu kanneen beekuusaa. Yaasambaticha qulqullina galee akkaataa roojaa kee naamse ilaalee akkuma gornaanii keessaa tokkorraanaa warri afaanillee waan qabaanii naamne kataanaa hojii dhagee hojii dhugee haaraa galfatuu